Radio Ijwi y'Amerika. ijwi ry'amerika risamiranyira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese namwe bakunze iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya tanzania bavuga ko ikintu cyatumye bahunga gushika ubu kikihari
je ikibazo cyo guhunguka ntikiragera ku mvo n'abahungutse bagarutse rero nta burenganzira afise bwo kugenda mu gihe ata mahoro araboneka yewe ni mu bantu batiyandikishije kandi n'uwo mugambi ntawo mfise abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca tanzania ni inkuru co kimwe n'inkuru y'abantu barenga mirongo itatu bahitanywe n'imvura y'isigenya muri komine mugina mu ntara c'ibitoki inkuru y'ibiganiro vy'amahoro hagati y'abanyagihugu mu bwoko batandukanye batuye mu misozi migufi ya bibogobogo mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo hamwe n'inkuru yerekeye raporo yasohowe n'ishirahamwe ya kate ku bantu bishwe hamwe n'abafunzwe mu burundi kuva mu kwezi kw'icenda turazigarukako mu kanya kari imbere ariko imbere y'izo nkuru tubashyize amakuru avugwa hirya no hino ku isi aroyize mwiriwe neza
ramuse frederico turahera mu yavuga aha muri leta z'ubumwe za amerika abarimu batatu mu by'amategeko cyane cyane yerekeye ibwirizwa shingiro baturuka muri kaminuza zitandukanye z'aha muri amerika babwiye kongere ya amerika ejo ku wa gatatu ko perezida donald trump yakoze ibyaha bituma akwiye gukurwa ku butegetsi mu gusaba ikirere gutanguza amatohoza azomwungukira mu bya politike abo nabo ni noah feldman umwigisha muri kaminuza rurangiranwa y'i harvard pamela karan yigisha amategeko muri kaminuza ya stanford hamwe na michael gerald yigisha muri kaminuza ya leta ya north carolina abo uko ari batatu batumwe ko n'abademokarate bose bahurije hamwe bavuga ko perezida trump yitwara nk'umwami atarabwa n'amategeko kandi ko yakoze ibyaha biremereye biri mu ibwirizwa shingiro kandi bikwiye kuhanwa abarepublikani bashyigikiye perezida trump nabo batumye ko jonathan tory umwigisha w'amategeko muri kaminuza ya george washington yavuze ko ikiganiro trump yagiranye na perezida zelenski w'uburusiya kitari kibereye ariko ko atanzu yahiye ku buryo yoba imvo yo kumukura ku butegetsi uku kumviriza abahinga mu by'amategeko ni iyindi ntambwe ikozwe na komisiyo y'inama nshingamateka igejwe inzego z'ubutungane yiganjemo abademokarate ni mu twigoro two gukura perezida donald trump ku butegetsi leta z'ubumwe za amerika na sudani bagiye kongera guhanahana abambasaderi ku nshuro ya mbere inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itatu ibyo bihugu ata ambasaderi babiserukira bari mu bihugu byabo ibyo byashyikirijwe na mike pompeo umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi wa gatatu iri tangazo ribaye mu gihe umushikiranganji wa mbere wa sudani abdallah hamdoke ari mu rugendo rwiwe rwa mbere hano i washington muri urugendo hamdoke arondera gushyigikirwa na amerika mu rugendo igihugu ciwe cafashe rugana ku ntwaro ya demokarasi inyuma y'aho omar al bashir akuriwe ku butegetsi hamdoke yizeye kandi ko sudani izokurwa ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba ku isi ico gihugu cashizwemwo na amerika haraheze imyaka mirongo ibiri n'itanu
washington ijwi rya amerika ubwato bw'intambara bwa leta zunze ubumwe za amerika bwarafashe ico bise ivyuma vya misile vya irani bihishije byari bigiye ku barwanyi muri yemene nk'uko vyashyikirijwe n'abategetsi ba amerika ejo ku munsi wa gatatu amerika yamyagiriza irani guha ibirwanisho abarwanyi b'abahuti bamaze imyaka ine barwanya leta ya yemene ariko ubu ni ubwa mbere ibirwanisho by'ubuhinga bukomeye nk'ubwo bifatwa bija mu gihugu ca yemeni
washington ijwi rya amerika hano muri amerika musenyeri wa katolika ma richard marone yatanze imihoho mu kibanza ciwe mu gisagara ca buffalo muri leta ya new york ejo ku munsi wa gatatu ni nyuma yo kunegurwa ko yifashe nabi mu gukemura ibirego ku bitwaye nabi mu bijyanye n'igitsina mu bakozi ba ekereziya leta ya vatikano yatangaje ko papa francisco yemeye iryo tanga imihoho rya marone ariko ntiyatanze imvo yabimutumye diyoseze ya buffalo yitwariwe n'abantu barenga amajana abiri na mirongo ibiri barega abapadiri kuba barabakoreye ibyaha bifatiye ku gitsina Mushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu avuga ko ubutegetsi bwa Iran bugeze ahatemba kandi ko Israeli yiteguye guhangana n'agasomborotso ka Iran. Netanyahu yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu ari kumwe n'umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo i Lisbonne ku mugwa mukuru wa Portugal mu bindi biganiro n'abategetsi b'ico gihugu.
urakoze aloyize kumva ko ruheje ko udushikirira tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero cumi n'icenda n'imetero mirongo irindwi na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
mu burundi muri komine mugina intara ya cibitoki mu buraruko bushira urengero uh, kuva ku mugoroba kuri uyu wa gatatu abantu barenga mirongo itatu barahitanywe n'imvura y'isegenya Ama, amazu nayo n'imirima bitazwi igitiri navyo vyarononekaye ni inkuru ya eloje wirikaneza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu ca kenya kuva mu cibitoke mu buraruko bushira urengero aheruka kubera igitero leta y'u Burundi yegetse ku ngabo z'u Rwanda gushika mu Kayanza mu buraruko ubutumwa bw'umushikanganje barandagiye ku bajeje intwaro abari mu makomite y'umutekano inzego z'umutekano n'ubutungane ni bwa bundi ntawe urutamwo umubanyi twagize amahirwe atariyo yo kubangikana n'igihugu cy'u Rwanda mu nk'uko mubyumvise iyo nkuru ntabwo ari inkuru twabashikirije ariko nibaza ko mu kanya tuyiga ko turarondera umenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika eloje wirikaneza ari nairobi mu kanya turaza kumurondera ariko mu kurindira reka tube turababwira iyindi nkuru iyindi nkuru ivuga ko mu burundi nyine aho abantu barenga mirongo itanu bamaze kumenyekana ko ari bo bishwe abarenga ijana na mirongo itanu nabo barafungwa abandi baranyuruzwa mu mezi atatu baheze kuva mu kwezi kw'icenda gushika mu kwezi kwa cumi na rimwe ivyo rero ngo biri mu vyegeranyo vy'ishirahamwe akat rigwanya icyozwa ry'agatekakazi na muntu mu burundi yamara abaharanira agatekakazi na muntu bari mu gihugu c'u burundi bavuga ko ayo maraporo arimwo amahinyu n'inkuru ya pierre claver niyo nkuru umunyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ukwezi ishirahamwe akate burundi rivuga ko kwabaye kubi cyane mu mezi atatu aheze ni ukwezi kw'icumi na rimwe aho iryo shirahamwe rivuga ko ryamenye abantu mirongo ibiri n'umwe bishwe mirongo irindwi na batanu barafatwa barafungwa abandi ndwi baraburirwa irengero mu kwezi kw'icenda naho akate burundi ryamenye abantu cumi na bane bishwe mirongo ine barafungwa nayo cumi bagenda amazima yongo muri raporo yaryo iryo shirahamwe rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu ryerekana ko mu kwezi kw'icumi naho abantu cumi na batatu bishwe mirongo itanu na babiri barafungirwa ubusa nayo icenda baranyuruzwa ntawe uzi irengero ryabo akate burundi ni rimwe mu mashirahamwe ryafutswe mu gihugu yamara rivuga ko rigifise abakorana naryo bariho amakuru ku munsi ku munsi y'ingena agateka kazina muntu kabandanya guhungabana ari naho rihera rikora raporo nyinshi nimubona augustin ajeje kumenyesha amakuru muri iryo shirahamwe rikorera mu buhungiro yabwiye ijwi ry'amerika abo ryamenye bakekwa gukora ayo mabi abakora ayo mabi yose tukaba tubasanga ahanini mu mbonerakure abakozi bamwe bamwe b'iperereza bamwe mu bapolisi hamwe na bamwe mu basirikare muri ico cegeranyo akati burundi irerekana ingeso yo kunyuruza abantu bakaburwa irengero yasubiye kwimonogoza kuva aho habereye ibitero by'imirwi yitwaje ibirwanisho mu burengero bw'igihugu ikindi cibonekeje cabananije ni ugufata no gupfunga abatavuga rumwe na leta na cane cane abanywanyi b'umugambwe CNL ndetse n'iturirwa n'imbomorwa ry'ingoro z'uwo mugambwe ahatari hake mu gihugu ivyerekana ukutuyihanganiranira hagati y'imigambwe mu vya politike mu gihe hegereje amatora umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikije wewe avyamirira kure abo bantu bavuga ivyo ngira ngo ayo makuru bafise n'aya kera cyane ivyo musanzwe mubizi ko igipolisi kida- kita- kita- kitabikora Eh, kandi ivyo si twe turiko turabivuga gusa ngira n'ivyegeranyo vy'amashirahamwe ajejwe gucunga gucunga kurikirana ivy'agatakazi na muntu barabivuga yuko atavyo guhohotera abantu bigikorwa n'igipolisi c'u Burundi abo igipolisi gifata nk'ibyabona n'amashirahamwe akorera mu gihugu rimwe muri yo foricon f gishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama ririyamiriza iyi raporo ya kate burundi gerard hakizimana niwe rirongoye twagiye twiyamirize eh, n'inguvu nyinshi Eh, ibivugwa mw'aya maraporo asorwa n'amashyirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi amashyirahamwe atemewe n'amategeko turemeza ko agateka kazi na mukaturi byabona kifashe neza mu ntara zose n'amakomine byose bigize igihugu Eh, n'ukoze ikosa mu gihugu eh, arabihanirwa bataravye ahava ibashikiriza ni ibinyoma ni muri ya ngendo ko amaberekana ko mu gihugu hari ibibazo kandi mu gihugu ata bibazo bihari iyo maraporo ya politiki amaraporo afise inyungu zabo bwite akate burundi ryoryo risaba amakungu ko yorabira hafi biriko birabera mu burundi mu gihe hasigaye igihe gito ngo habe amatora rifise amakenga ko hashobora kwaduka imvururu nk'izadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kubera ico cuka kibi kiri mu gihugu ishirahamwe akad burundi rihamagarira leta y'u Burundi guhagarika uko kutihanganira muri politiki no guhagarika inyigisho zibiba urwanko zitangwa n'abategetsi bamwe bamwe ishirahamwe akad burundi riheraheza ico cegeranyo risaba akarere ka afurika y'ubuseruko n'amakungu gukurikiranira hafi eh, ibijanye n'umutekano mu burundi ubandanya ubunyuka muri ibi bihe uburundi bwimirije ibihe bidasanzwe by'amatora abakora akazi nkako mu gihugu ko kuraba agateka kazi na muntu bobo babwira amakungu kutaja aratega amatwi abo batagikorera mu gihugu urumva ko ari a- ayamuhe Eh, ayamuhe ni kuvuga ko bashikiriza ibintu badafitiye ivyemezo eh, bitari byo bafitiye inyungu bo nyene ari naco gituma mvuga nti eh, bari bakwiye gusaba ikigongo abarundi aho gushikiriza amaraporo atariyo amakungu nayo eh, amenye ko ivyo bashiki- ibishikirizwa n'aba bantu atari vyo sirimesi kabiri amashirahamwe nk'ayo akate burundi acira habona amaraporo akiyamirizwa n'abakorera mu gihugu akate burundi yagiriza abo bakorera mu gihugu ko bakorera mu kwaha k'ubutegetsi bagacika nk'abavugizi ba leta yamara abo bakorera mu gihugu bobo barabihakana ico bikoze ibiri muri ayo maraporo ni navyo bikunze kwibonekeza mu maraporo y'abahinga bo mu mugwi wigenga wa oni umaze imyaka itatu ukora amatoza ku burundi dudu diane atwara uwo mugwi wa oni aherutse kubwira akanama ka oni kajije umutekano ku isi ko hari amazina y'abantu bakomeye mu gihugu bakiye kwaguhanya ngo agateka kazina muntu yashikirijwe sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi iyi nayo hahize imyaka ibiri itanguje amatohoza yimbitse azosozerwa nk'uko cpi ibivuga n'imitahe mpuzamakungu yo guhagarika abakekwa kwayo mabi pyeklave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
urakoze clavere tugarutse kuri iyo nkuru yo muri komine mugina mu ntara ya cibitoki muri aruko bushira urengero bw'uburundi aho imvura yahitanye ubuzima bw'abantu mirongo itatu eka amazu atari make nayo ah, agasambuka turi kumwe na mugenzi wacu eroge wirika neza ah, yakwirikanye inkuru mwiriwe neza eroge
amahoro meza twagahije murakomeye ngaho
yego turashima imana mutubwire ayo makuru ah, y'imvura y'isegenya yaraye ihitanye inganda mu aho muri iyo ntara ibintu vyifashe gute ayo makuru yatangajwe nande
yego federike nk'uko ibyo makuru yatangajwe n'igipolisi mu mwanya wa mbere kiravuga yuko eh, aba- abantu bagera ku mirongo itatu n'umunani aribo bamaze gusiga ubuzima eh, muri iyo mvura ya- ya- ya- yaguye eh, aho muri komine ya mugina mu ntara y'ibitoki mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi ariko rero mu nyuma eh, igipolisi ku rubuga rwa twitter cyahavuye eh, kimenyesha yuko eh, abo ba ibitigiri bisa n'ibyagabanutse igipolisi cy'u Burundi cyavuze yuko eh, ubu uye abantu bamaze kumenyekana nyezina ko bapfuye ari mirongo irindwi na batandatu ibihumbi bibiri barakomereka icumi nabo bakaba batarasozwa irengero hama amazu menshi eh, imirima hamwe n'ibintu aka- bikaba ah, byononekaye ikiganiro cyo mu makuru rimaze kuronka za frederic mu kanya gaheze ni uko n'abajeje intwaro ngaho bwisohoze uhereye kuri buramatari umusanteri n'abakuru b'imitungo itandukanye bashitse cyane cyane ku bucimbiri bwa nyempundu rukombe hamwe na bikomero muri zone ya nyamakara muri iyo komine ya mugina aho iyo mvura yahitanye abantu n'ibintu reka mbere mu kanya twavuye ko ni umuryango utabara imbabare ku isi twahuje uri gufatanya cyane n'abanyagihugu ikintu eloge muri iki gihe abo bategetsi bari korakora kugira bagarukire abo bantu baguye muri ayo makuba ni iki
ubuye federico nkunda ko ari kubwira bakadikanije no kugira ngo utabare imbabare ku isi twahuje hamwe n'abanyagihugu bariko baragerageza uko bashoboye mu buryo bafise bwihuta bafatanije n'igipolisi cyane cyane kuja mu bihomoka byaguye ku bantu kugira ngo barare ko bashobora gukiza abo bashobora gukiza n'abaguwe ko n'amazu ubu niko ibintu byifashe joseph seriteka rero atwara intara ya kibitoke akaba yavuze ko ibishoboka byo byose uburyo bwose bushoboka leta n'inzego z'igihugu zifite buza gukoreshwa kugira ngo abantu bafashwe abataye ibyabo bitabweho hanyuma n'abasuzuma kimwe n'abakomeretse bongere nabo nyine abasuzuma basubane iteka hanyuma abakomeretse nabo baheze bidateze haheze igihe kitari gito hari imvura y'isegenya n'ibindi biza bihitana ubuzima bw'abanyagihugu cyangwa bononera ibyabo hoba hari amakuru ashobora kuboneka imbere kugira ngo abanyagihugu bagabishwe mu gihe abahinga bajejwe kuraba ibirere bamenya nk'igihe imvura ihava iba imvura y'isegenya bakabagabisha hakiri kare
yego mu burundi hari ikigo cyitwa igihembo kijejwe ibyo bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe n'ingene ibihe bigenda radiyo na televiziyo by'igihugu barafise igisata kibitejwe cyangwa cyabimenyesheje ku munsi kumbure hari uduce tuba turi kure cyane abanyagihugu badashobora kuba babyumvise ariko icyo kirakorwa kandi nk'uko biboneka ni uko haba mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka hamwe n'umuryango utabara imbabare ku isi hama hariho amahugurwa turetse mu bakozi babo gusa ahubwo no mu banyagihugu ku mitumba ku mitumba hariho amakomite ajejwe ivyo by'ugukinga impanuka abantu babyigishijwe bimwe na cyane cyane usanga ku gacimbiri kose haba hariho abantu bamwe bita ko bazi ibyo bita bya komense ni ukuvuga ko baba bazi ubutabazi bwa mbere ibyo novuga ni biri mu bintu byitaweho cyane muri iyi myaka iheze eloge urakoze turagutera akamo mu masaha ari imbere kugira ngo duhe inkuru ido n'ido y'iyo nkuru y'icyo kiza cyaraye kibaye aho muri iyo ntara urakoze
urakoze nawe fegi
dukubitire mu makami impunzi muri tanzania aho ibitigira bike by'abinyandikisha gutaha mu barundi b'impunzi byatumye umugambi wo gutahukana izo mpunzi z'abarundi zahungiye muri tanzania uba urahagaze ni mu gihe benshi mu mpunzi bidoga ko icyatumye bahunga kitarava mu nzira gushika ubu haraciye indwi zitatu ata amazina y'abiyandikishije gutaha amanikwa ku mbaho z'amatangazo ibitigiri bike by'abiyandikisha ni imwe mu mpamvu ituma shyirahamwe mpuzamakungu ry'impunzi n'abimukira iom gitagitahana impunzi muri iyi minsi rimwe na rimwe hari ubwo amazina y'abiyandikishije gutaha amanikwa ariko abo bantu bakanka kwitaba kugira batahe kubw'iyo mpamvu n'izindi zitashyizwe ahabona biraboneka yuko uwo mugambi utegekanywa kuzobandanya mu ntango z'umwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kwezi kwa cumi uyu mwaka w'ibibiri cumi n'icyenda aho leta ya tanzaniya itangarije yuko izatahukana impunzi zose ku babikeneye n'abatabikeneye bose hamwe abarenga gato igihumbi n'amajana abiri baratahukanye naho biri uko harimwo bake bivugwa yuko bagarutse kubera ibyo bahunze basanze bitarakemuka bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya nduta baba ari ijwi rya amerika yuko igituma batiyumvira gutaha ni uko n'abandi bagenda bakongera bakagaruka ku mvo z'umutekano muke ikibazo cyo guhunguka ntikiragera ku mvo n'abahungutse bagarutse rero nta burenganzira afite bwo kugenda mu gihe atamahoro araboneka ntitwoshoka tubwirane kubera n'abahungutse muri icyo gihe ubu baza baradusanze no mu nkambi jewe ndi mu bantu batiyandikishije kandi n'uwo mugambi ntawo mfise kuko igihugu cy'u Burundi naho babivuga kugira ngo ngo harimo amahoro nta mahoro ariyo n'ikimenyamenya nuko n'abagiye ubwa mbere bagiye bagiye bahunguwe bavuga yuko hariho amahoro gushika uyu munsi baragarutse ngaho mu makambi none wumva ico gihugu kirimo amahoro kabuki kandi abandi baragarutse iyumvire nawe ari nka wewe bavuga ati hariho amahoro ukagenda ukagaruka harimo n'ab- n'abandi bamwe bamwe usanga mu ikambi baragiye bafite imiryango ikwiye abagabo n'abagore n'abana mugabo abagabo gushika uyu munsi batigeze baboneka iyo bari nico gituma tuyumva ati igihugu cy'u Burundi nta mahoro gifise nta na gatonya jewe maze ikiringo cy'amezi atatu nariyandikishije sindataha ingorane aho iri naje byanteye ubwoba kubera nariyandikishije ku bwoba bica bibonekana ko ntoshobora gutaha muri kijya gihugu kuko maze kumva ibihavugwa ari byinshi bi- bihambaye urabona twe tuba ahantu ku mu- ku mupaka wa tanzania n'uburundi amaradiyo menshi aravuga tukayumva tukumva ko hari aba- imigwi itwaje ibigwanisho yateye mu kibira abantu barapfa iratwara abasirikare none urumva ntitwashobora gutaha tumaze kumva ibintu nk'ibyo kuko nibyo twahunze Bamwe mu biyandikishije gutaha bemeza yuko biyandikishije ku gusunikwa n'abarongozi bo mu gihugu ca Tanzania ariko uwo mugambi wo gutaha ntibari bwawiyumvemwo bivanye n'ivyo bumva bivugwa mu Burundi amatora yimirije mu Burundi nayo ni kimwe mu mpamvu zituma batinya gutaha kubera ariyo yatumye bahunga muri 2015 oya amahoro ntiyari bwaboneke kuko twiyandikishije kubera ubwoba bwa mukwa wa mukowa wa kigoma yatubwiye ko tudatashe turotahukanwa ku nkoni cyangwa ku nguvu ariyo mpamvu twasomye twiyandikisha tutabyiyumvamo Eh, nibyo nyene icyo tubona tubona yuko ata muntu yashobora gutaha muri iki kiringo amatora atavuyemo kuko nakare twahunze amatora mu kindi bavuga ngo nta sida hamba ahariho hose barahamba kuko turarindiriye icyo bazoshika ku imana yo mu juni nizo bimenya gusa gukubitwa inkoni si tuba tubaye aba mbere n'abandi barabi- barabigiriwe kandi bagize ububisha butandukanye twe turarindiriye hama niba- nivyashika naho amakungu nazo ariko arabibona Naho amaganya ari menshi ariko izo mpunzi zifite icyo zisaba HCR hamwe na leta ya Tanzania ariyo yabakiriye ikabaha indaro UNHCR tuyisaba ituronderera ahantu twicara nta bindi byo kutubwira nawe ngo mu Burundi mu Burundi mu Burundi ntaho dufise kuko umaze kuhafita ntubvayo twe ntaho ariho tu- tubwira nti nibaturondera aho twicara nosaba babe baraduhaga- baradutira akadaro tukaba turiberamo icyo twahunze ntitu- ntiturabona yuko cyaheze hanyuma nitwabona ko giheze tuzohunguka nibyabona ko bishoboka mugabo ntibaduhungure ku nguvu mu gihe tutabigomba ni ukuri icyo twosaba icya mbere leta ya tanzania ni uko yogerageza ikiyumvira kandi ikaraba aba bantu ba- bayiyandikishije kugira ntibatahe umwanya bamaze n'umwanya barimwo n'ibiringo byimirije biri imbere yabo icyo dusaba yuwe nikisera nacyo igerageza irabe ingene yodufasha kudukingira kuko natwe turi mu nzi nk'abandi ntitwabyifuje ko twakwiyandikisha ngo dutahe nicyo twahunze ko itarabaho twiyandikishije kubera ubwoba yuwe nidufashe dukingire mu ntango z'ukwezi kwa cumi leta y'igihugu ca Tanzania yari yagabishije yuko izotahukana impunzi abarundi ababishaka n'abatabishaka bose hamwe harimwo bake mu batari bwaronswe ubuhungiro n'abatarifise amakarita nibo batahukanye gusa inyuma y'iyo ngingo ishyirahamwe mpuzamakungu ry'impunzi n'abimukira IOM ryakomeje gutahukana biyandikishije ku bushake bwabo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu ca Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
muri repubulika ya demokarasi ya kongo abanyagihugu baba mu misozi migufi ya bibogobogo na mutambara basaba leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo n'amashyirahamwe y'abagira neza kubashigikira mu biganiro vy'amahoro ngo kuko ari vyo bishobora kwimira intambara ishobora kugiramira utwo turere twabo bitangarije mu nama yahuje abayobozi aborozi hamwe n'abarimyi mu gisagara ca baraka ni inkuru y'umumenyesha makuru y'amerika vedaste ngabo hari ibaraka mu gihe abaturage bo mu karere k'imisozi miremire minembwe n'itumbwe bamaze igihe kirenga amezi umunani mu ntambara z'imitwe yitwaje ibigwanisho abaturage bo mu moko y'ababembe abapfurero abanyamurenge ndetse n'abanyinto bakomeje gukorana ibiganiro kugira ngo barebe uburyo bakwimira intambara zishobora kwibasira aho batuye bamwe muri abo baturage biganjemo aborozi abahinzi aho bari bateraniye kuri paruwasi gatolika ya baraka babifashijwemo n'ishyirahamwe rya CCI cadre de concertation intercommunautaire n'uburakari bwinshi bagaragarije inzego zishinzwe umutekano n'abayobozi ba groupement ndetse na MONUSCO impungenge batewe n'impfu z'aborozi zimaze iminsi zibera hafi y'aho batuye ndetse n'amagambo y'abanyapolitike abiba inzangano mu moko Saratieri Rugaza ni umuturage wo mu bibogobogo mu minsi mirongo ibiri n'itanu y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hari abandi basaza babiri bishe hariya nzu yitwa ikananda mu minsi iyo minsi y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hari umusore witwa samuel rutonda warashwe hariya amasasu hariya muri irurimba mu minsi itanu y'ukwezi kw'icumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hari umusore batamaguye ahantu yitwa imarindi ni hano hafi ya baraka habayeho ejo bundi mu minsi mirongo itatu y'ukwezi kw'icumi na kumwe kw'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda haje umuntu w'umutegetsi ukomeye uvuye i bukavu ni umuntu ukora ni mwanabunge wa porovensi yacu ya sidikivu yaraje amaze gushika atanga imitingi yatanze itegeko rivuga ngo ababembe abapfurero abanyindo abarega bagende bafate ubwoko bwacu bw'abanyarwanda bafate ubwoko bw'abanyarwanda babwice babumare ndetse n'undi munyamoko uzabuvugira mana yake ni ukashatse kuvuga ko umukongomani uzabuvugira nawe bazamwica ahasigaye niwe uzasamba uwo mutegetsi yitwa ngo ni omeri burakari mwene bene kubera ibi biganiro bigamije amahoro byicara bibera mu bibogobogo no mu mutambara harimwe mu mihana yabujije abasore bayo kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho kugira ngo batazaba intandaro y'intambara ishobora kwibasira abaturanyi babo twarabujije abana bacu kwinjira muri ibyo ngibyo by'igisirikare n'ibindi n'ibya mayimayi n'ibyo twarabonye n'ibyo bihaye bitujanira umutekano mukeya none iwacu nda muntu okwinjira muri ibyo bintu byo kutuzanira umutekano mukeya nicyo gituma iwacu hariho umutekano ugaragaye neza umutekano ukomeye si umutekano wo kugenda ushakashaka ni umutekano nini ukomeye muhumuza jacques ni umunyamabanga wa fondasiyo mu bibogobogo avuga yuko ibi biganiro bamaze iminsi bakora ndetse n'ingamba bagiye bafata bizabafasha gukomeza kwirinda ko akarere kabo gashobora kwibasirwa n'intambara ingamba twafashe aba bantu bose barimo barwana iyi mitwe navuga yitwaje intwaro iri kunyaga ikica abantu ni abana bava mu miryango bafite ababyeyi twabwasabye ababyeyi twasabye inzego za leta ngo abo bantu babasansibirize kuko ntabwo twavuga gusa ngo turagira ku mahoro twigisha abaturage rimwe na rimwe n'abo baturage si bo cyane bafite ayo macakubiri ariko aba bantu bari mu gihuru ni abana bacu ni ukuvuga ngo bigaragare ko abo basore bava mu miryango bakwiye kubasansibiriza izi gurupe etaranje leta ibashe kuzirukana izikure mu gihugu ariko aba bafite abana bagiye mu mitwe y'indani mu gihugu babashe kubasansibirize kandi noneho ntibigaragare ko tubaye indorerezi abantu bumve ko ari uruhare rwabo kubereka ibibi bari gukora ko bifite ingaruka ku bantu bose umuyobozi wa lokorite y'akakuku kakombe bwana makenda ituro asaba amashyirahamwe y'abagira neza hamwe na munisiko gushyigikira ibi biganiro batangije kuko bizakomeza kubarinda intambara zishobora kwibasira akarere kabo nk'uko zibasiye minembwe n'itombwe vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika baraka w'umutara kivu y'epfo
nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye jeniyeri jo yadufashe mu ngiga bw'ibyuma hamwe na mukubira yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye tubibutse kandi ko ijwi ry'amerika risamirana i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwaves ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo irindwi n'ibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu turabashimiye rero inshuti mwese mwaduteze amatwi turabateye akamu kandi mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese